muteze amatwi ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika irabandanya ibiganiro byaryo by'uyu munsi mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na fide niyo ngabo kaze mu biganiro byacu
ntibashyire agati mu ryinyo kuko abakoze iryo bara bategerezwa kubibazwa ukuri kurashobora kuburabuzwa ku munsi cyangwa ukwezi ariko kurateba kukaja ahabona uwo ni umuvugizi w'umugambwe uri ku butegetsi mu burundi cndfdd gerard ndabirabe yagiriza perezida w'u rwanda paul kagame ko yishe perezida nsipiyeni haryamira yahoze ayoboye uburundi iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino ku isi harimo urugendo rwa papa francisco mu gihugu cya mexique n'ibya nyuma byatohojwe ku byerekeye abakandida bariko bahiganirwa guhagararira imigambwe yabo mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa cumi na rimwe muri leta zunze ubumwe za amerika turayagaruka ko muri aka kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru twabateguriye iyo hirya no hino bitegekanijwe ko imodoka zitwaye ibifungurwa n'imiti zije uno munsi kwa gatatu mu bice bigiramiwe n'intambara mu gihugu cya siriya aho abantu ibihumbi n'ibihumbi badashobora kuronka ibyo bakeneye igikorwa cyo gutanga imfashanyo biri mu masezerano hagati ya leta ya siriya n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu iyo mfashanyo iriko irungikwa mu bice indwi harimo madaya na zabadani hafi y'umugwa mukuru hamwe na fuwa na kefuraya mu ntara ya idlib iri mu buraruko bwa siriya intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu muri siriya stefan de mistura yatangaje ejo kuwa kabiri inyuma y'imibonano ku mugwa mukuru damas ko gutanga imfashanyo ari igipimo cyo kwiyemeza kwa leta ku vyerekeye kurekurira ishyirahamwe onu guha imfashanyo abanyagihugu no kubashikira ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa siriya bwishyuwe uno munsi kuwa gatatu mu kuvuga ko leta itarindira uwo ari we wese ayibutsa ibyo itegerezwa kuronsa abanyagihugu ibyatahojwe bishasha byasohowe uno munsi kuwa gatatu bitangaza ko umugwizatunga donald trump yagiye imbere y'abo bahiganwa kurushiriza ku byerekeye kurondera guhagararira umugambwe w'abarepubulika mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije muri leta zunze ubumwe za amerika byatohojwe n'ishure kaminuza ya Quinnipiac byerekana ko Trump n'ibice ari imbere n'ibice 39 kw'ijana by'abamushigikiye agakurikirwa na senateri wo muri leta ya Florida Marco Rubio n'ibice 19 kw'ijana mu gihe senateri wo muri leta ya Texas Ted Cruz aza mu kibanza cya gatatu n'ibice 18 kw'ijana ibi byaheruka gutohozwa n'iyo kaminuza byasohotse ku itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri vyerekana ko Trump ari imbere n'ibice mirongo itatu na kimwe ku ijana kuva ico gihe yatsinze atakibazo amatora ya mbere yo muri leta ya New Hampshire ku ruhande rw'abademokrati vya nyuma vyatohojwe ntibirahinduka Hillary Clinton yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika aregeranye cyane na senateri wo mu ntara ya Vermont Bernie Sanders yatsinze n'amajwi menshi muri leta ya New Hampshire igihugu c'Ubushinwa cashize misile zaco zikomeye zirasa mu kirere muri imwe mu mazinga arimwe amatati mu gice cy'ibahari cyo mu mpanuko bw'igihugu ingingo ishobora kongereza umwuka mubi hagati y'ubushinwa n'ibihugu bibanyi ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa taiwan bwatangaje no munsi kuwa gatatu kw'amamisire yashizwe ku izinga rya wudi iri mu mazinga ya paracel amasanamu ya sosiyete y'igisivile yerekanywe ubwa mbere amasanamu ya satelite rero kuri televiziyo ya amerika fox news yerekana izo misile na radar biri ku izinga rya wudi ku munsi w'imana umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'ubushinwa wang yi yavuze ko amakuru yerekeye ishigwa ry'amamisile mu gice c'ibahari co mu bumanuko bw'ubushinwa ari amakuru y'amahimbano y'ibinyamakuru amaradiyo na televiziyo y'ibihugu vyo mu burengero bw'isi ko ayo makuru atahahuriye n'ukuri ku bikorwa vy'ubushinwa muri ico gice c'ibahari radiyo ijwi rya amerika i washington dc muhananya kumviriza amakuru yo hirya no hino papa francisco ari ku munsi wiwe wa nyuma mu rugendo mu gihugu cya mexique akaba ategekanijwe kugirisha iminsi ikomeye iza kubonwa mu gihe izoba iriko iraba n'abantu bari mu gisagara ca kuidada uh, uh, urarez mu gisagara kiri hafi yaho no hakurya y'urubibe igisagara uh, ca el paso muri leta ya texas biteganijwe ko papa francisco avuga ku bibazo by'abimukira benshi muri bo bava mu gihugu cya mexique bakaja kurondera ubuzima bwiza kurushiriza muri leta zunze ubumwe za amerika n'ikibazo cy'ibiyayura umutwe gikomeye cyane hafi y'urubibi hagati ya Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitegekanijwe ko iyo misa yitabwa n'abantu ibihumbi n'ibihumbi mu kibuga kiri mu gisagara cya Ciudad Juarez n'iyindi misa hakurya y'urubibe mu gisagara cya El Paso iyo misa ku butaka bwa Amerika ifise insiguro idasanzwe kubera ikibazo cy'abimukiye muri Amerika ku buryo butarekuriwe n'amategeko ari ikibazo gikomeye mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije kuba muri Amerika mu nyuma yaho Papa Francisco aza kugendera ibohero n'ishyirahamwe riserukira inyungu z'abakozi kugendera amabohero ni ibintu Papa Francisco agira kenshi igihe agize urugendo hanze ya Vatikano ishyirahamwe rigejwe amagara y'abantu ku isi OMS ritangaza ko rizokenera miliyoni mirongo itanu na zitandatu z'amadolari kuri rishyire mu ngiro imigambi yaryo igenewe kurwanya umugera wa zika uvugwa ko ufitaniye n'isano n'abana bavukana ubumuga radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere ku byerekeye burundi umugambwe uri ku butegetsi mu burundi sendede fdd wagiriza umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame ko ari we yishe perezida cyprien ntaryamira yarongoye uburundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane yaguye mu ndege imwe na mugenzi we w'u rwanda juvenal habyarimana ivyo biri mu itangazo uwo mugambwe uhejeje gusohora ku muhingamo w'uno munsi ku wa gatatu ubicishije ku muvugizi wawo Gerard Daniel Ndabirabe ibindi kuri iyi nkuru twumviza umumenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza abafise ibyo biyagiriza canke biyizi mu bwicanyi bwakozwe mu Burundi basya batazambaye ngo ukuri ntikumenyekane ari nacyo gituma baguma bakora amarementanya yo kudurumbanya igihugu kugira ngo ntibahakanya na gatoye abenegihugu ko gushobora kurondera uko kuri biciye mu biganiro bitavangura kuba barakoze amarorerwa muri kahise k'u Burundi gushika naho Kagame atwikira umukuru w'igihugu cyacu ntaryamira Cyprien ntibashira agati mu ryinyo kuko abakoze iryo bara bategerezwa kubibazwa ndasubiramwo kuba barakoze amarorerwa muri kahise k'u Burundi gushika naho Kagame atwikira umukuru w'igihugu cyacu Cyprien ntaryamira ntibashira agati mu ryinyo kuko abakoze iryo bara bategerezwa kubibazwa ukuri kurashobora kuburabuzwa ku munsi cyangwa ukwezi ariko kurateba kukaja ahabona si ugushaka kuburabuza cyane kunigira mu menshi ibiganiro bihuza abarundi si ugushaka gutembagaza intwaro biciye mu biganiro by'amagaburanyama byozana leta mfatakibanza bizotuma ukuri ku byabaye kutamenyekana iyo nzira ntishika bamenye ko ikintu cyose gifise intango n'iherezo umugambwe CNDD-FDD urangije ritangazo usaba bene gihugu kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda bongere baje mu biganiro mpuzabarundi kanatsinda ukuri kuzana urukiza umugambwe CNDD-FDD urasabye amakungu kubandanya ushigikira ashigikira ivyo biganiro bihuza abarundi yongera afashe mu kuronsa uburyo wa murwi sendeyi kugira ngo ushobore no kujya kumviriza abarundi bari hanze gutyo icyegeranyo uzosora kizobe kirimo ibyiyumviro by'abarundi bose iryo ni itangazo ry'umugambwe wa FDD ryashyikirijwe biciye ku muvugizi waryo gerard daniel ndabirabe amajwi yari yafashwe n'umumenyeshamakuru wacu eroge wiri kaneza kuri ibi birega umugambwe sendede fdd ushira kuri perezida w'u rwanda paul kagame ijwi rya amerika ryari ryifuje kumva icyo leta y'u rwanda bivuga ko ariko ntibyashobotse twagerageje umuvugizi wa leta y'u rwanda ari nawe umushikiranganji w'imigenderanire n'amakunguru wize mushiki wabo ntitwamubona ariko turaza kongera kumurondera twagerageje kandi umunyamabanga mukuru w'umugambwe fpr inkotanyi francois ngarambe nawe ntiyasubije telefone n'ubutumwa bwanditse bw'umumenyeshamakuru wacu mu rwanda nibadusubiza turabashikiriza ivyo badutangarije mu Burundi mu gihe hasigaye murantunga muri Uganda mu gihe hasigaye amasaha make ngo abanyarwanda binjire mu matora y'umukuru w'igihugu bamwe mu banyarwanda bakorera mu gisagara ca Kampala no hanze yaco batanguye gufata inzira basubira mu gihugu cabo abaganiriye n'ijwi rya amerika bavuze ko batinya ko hashobora kuvuka akajagari bemeje ko amatora niyarangira bazogaruka bakabandanya akazi kabo uko bisanzwe umumenyeshamakuru wacu eric bagiriwe ubusa niwe yakurikiranye iyi nkuru
ukigerana mirembe rodi ntushobora gutambuka mu ntambwe mirongo itanu utarumva bavuga ururimi rw'ikinyarwanda aha niho haparika imodoka z'amakampani ya trinity express na jaguar express zitwara abagenzi zibavana mu rwanda zibageze i kampala zinabakomezanya cyo kimwe n'izibagarura aha abanyarwanda bahakorera imirimo itandukanye nko kuvunja amafaranga mu kiganiro ku matora y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kane muri uganda bamwe bemeza ko bavukiye uganda bakagira imiryango mu rwanda bavuga ko biteguye gutora nk'abandi bose benshi banambye ku mukandida w'ishyaka riri ku butegetsi bwana yoweri kaguta museveni muri nrm amatora nta kibazo rwose aho butegeze amasaha agere gusa tujye gutora muzatorera turiteguye nyine uzatorera ahangaha kuri na mirembe road matora turayiteguye tuyiteguye neza dufite n'icyizere n'ubwo bisa nkaho bishyushye kurusha ibindi bihe byose ariko dufite icyizere ko nanone umu- umukuru w'igihugu perezidenti yoweri museveni kaguta azongera agatsinda icyizere tuba gifite hari abantu bavuga ngo arashaje ntabwo yagombye kuba ari gutorwa wowe urubuhagaze ngaho ngaho abantu nk'ubwo ngewe ntekereza yuko abasore aribo atari bo beza umuntu ushaje ariwe mwiza kuko ariwe uyobora neza kurusha kuko abasore baba- kuko bagira ingengabitekerezo bafite ivanguramoko ariko perezida museveni we ahagaze yubatse ku kintu cyo kutavangura amoko ndetse n'amadini abanyarwanda bari inyuma ya museveni basanga nyuma y'imyaka mirongo itatu ategeka uganda yongeye gutorerwa uwo mwanya hari byinshi yahindura birimo kongera iterambere kuri rubanda nawe hari igihe avuga ibintu ariko n- ntabikore ni uguhindura iterambere ry'i- ry'igihugu gukora imihanda yarabyemeye dore ko ni n'ahangaha habonetse n'amavuta eh, ibintu yahindura ni byinshi nk'uko agenda abivuga kubera ko arashaka gufasha abantu guhimba ibigega bifasha abantu batishoboye kubaka amashuri y'abantu nanone ru- rubanda rugufi ntabwo ikiremwamuntu gihawe agaciro for example nk'ahantu nkorera baba bana bakubise umujura barabica tureba n'amaso yacu umuntu arimo arapfa ureba ushobora bahe- ahindure security yongeremo kandi si na museveni gusa n'undi perezida uri buze nawe ahindure ku mikorere mu minsi yashize byari ibicika ku biyamamariza gutegeka igihugu ku buryo hari n'abatangiye kuvuga ko bishobora kutazaba byiza nyuma y'amatora bamwe mu banyarwanda badafite ubwenegihugu byabateye ubwoba bahitamo kuba basubiye iwabo bagatega amaso iyo byerekeza bwomisemo uyu munsi kuba nasubira iwacu kubera iki utashye uyu munsi amatora ari mwino minsi abantu numviye ngo barasiye amakerere hari n'akavuyo ni kenshi hano mu gihugu uko ndi kubibona mpisemo kuba nataha iwacu uyu munsi abaturage bose bafite ubwoba uko ndi kubyumva nkumva nanjye mfite impungenge kandi nta umunyagihugu byangirira ingaruka mbi abari bangezeho utashye hehe mu rwanda i Musanze muri Cyuba kubanga hariho ibigambo kuvuga ngo kuba museveni atatowe agomba kuba imyigaragambyo cyangwa akavuyo ubwo rero twirinze kuba kuba tudafite kadi ya uganda ngo tu- tubashe kuronda bidusaba kuba tugenze mu rwanda tukazagaruka turanga umu- bitereye twizeye ko umusaza agomba gutorwa gutoka ni uko ntari birye abarangije gufatisha ubuzima muri uganda badashaka no kubuvirira ntibemeranya n'abanyarwanda bafashe inzira batinya umwuka wakurikira amatora y'umukuru w'igihugu uyu mugabo yemereye ijwi rya amerika ko agiye kumara imyaka makumyabiri muri uganda ibintu byo gutaha ntabwo mbishyigikira ntabwo mbikunze cyane kuko biragaragaza iyindi sura itari na nziza igihugu murimo kuvamo murasa nk'abagihunze ko bishatse kugaragara ko mukirimo ariko mutanagikunze kandi mugikoramo imirimo yanyu bishoboka baguma aha batore bamare gutora bagume mu gihugu turimo kuko nk'urugero nk'ubu nkanjye njye mfite mi- bizinesi ya miliyoni zige- zirenga makumyabiri cyangwa mirongo itanu ahantu nkorera bizinesi imeze gutyo nirukangemo kubera ngo amatora bishatse kuvuga ko nanahakunze nanahashaka iyo ni iyindi sura itari nziza ko bishatse gusobanura ngo ubuyobozi barimo kwirukanyira nk'urugero wenda perezidenti museveni aramutse avuyeho hakajyaho perezida wenda besige ashobora kubakanira mu bundi buryo buhambaye kuko bamweretse ko badashaka no kubashyigikira bamwe mu banyarwanda baba muri uganda bafite ubwenegihugu bwaho nabo igihe amatora ataraba ngo hamenye uwatowe baracyari mu gihirahiro adatowe umuntu yataha none se niba museveni adatowe mwataha muri hano kubwa museveni ndiho kubwe kuko naje mwizera no kuva kera yakoranaga na bakuru bacu Eh, ndiho kubwe rwose n'uwajya wese ntimwakorana neza se wajya wese ntabwo nzi ko twakora neza ko ntaramumenyera nabanza nkagenda nkazaba ngaruka nzi imikorere ye ibi biriho mu gihe mu minsi yashize abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri uganda biyamirije ko hari abanyarwanda baza muri iki gihugu bagiye gutora perezida museveni umwuka urasanzwe muri uganda mu gihe habura amasaha make ngo abanyayuganda binjire mu matora amahanga ahanze amaso polisi ya uganda yavuze ko yiteguye kuba yakumira ikintu icyo ari cyo cyose cyahungabanya aya matora ishyira no mu majwi bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu ivuga ko byandika inkuru zigamije gushyushya imitwe ya rubanda amatora azatangira saa moya za mu gitondo hano muri uganda saa kumi n'ebyiri zo mu rwanda no mu burundi arangire saa kumi za nimugoroba saa cyenda zo mu rwanda no mu burundi akabagira ubusa ijwi rya amerika i kampala urakoze eric kuri iyo nkuru radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu rwanda naho umukecuru w'imyaka mirongo itandatu n'ibiri atashatse ko amazina yiwe atangazwa ku mpamvu z'umutekano wiwe arakurikiranwa ku cyaha cyo gucuruza abantu yahakanye icyo cyaha aregwa cy'ubucuruzi akaba asaba kurekugwa agakurikiranwa ari hanze kuko akuze akaba afise n'indwara zidakira ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi
ukurikiranyweho iki cyaha cyo gucuruza abantu ni umukecuru w'imyaka mirongo itandatu n'ibiri afite abana barindwi n'abuzukuru makumyabiri na batanu bose baba mu gihugu cya omani ubushinjacyaha buvuga ko uyu mukecuru umukurikiranyweho icyaha cyo kohereza abana b'abakobwa muri iki gihugu abakuye mu burundi no mu rwanda agamije kubacuruza ubushinjacyaha buvuga ko uyu mukecuru yajyanaga abana b'abakobwa kubacuruza mu gihugu cya omani abana b'abakobwa batatu b'abarundikazi nibo baherutse kugarurwa bafatiwe ku mupaka w'u rwanda na tanzania aho bari bagiye kunyura mu gihugu cya tanzania bagafatiraho indege bageza muri omani umushinjacyaha avuga ko kubanyuza mu kindi gihugu byari uburyo bwo kuyobya uburari ubushinjacyaha buvuga ko abatanze ubuhamya bemeza ko iyo bagejejwe muri iki gihugu bakoreshwa imirimo myinshi kandi babuzwa kongera gusohoka umushinjacyaha avuga ko uwatanze ubuhamya ku byamubayeho yavuze ko n'amafaranga bahembwa bongera bakayabambura yatanze urugero rw'imirimo bakoreshwa iyo bagezeyo umukobwa umwe yabwiye ubushinjacyaha ko arera abana batatu agakora isuku mu nzu ya etaje ifite ibyumba birindwi na tuwarete eshanu agakora imirimo yo kumesa ndetse no guteka kandi byose akabikora wenyine ubushinjacyaha bwavuze ko n'uregwa ubwe yiyemereye ko ajya ajyana aba bana b'abakobwa mu gihugu cya omani gusa uyu mukecuru yabwiye urukiko ko atigeze akora uyu murimo wo gucuruza abantu yavuze ko asanzwe afite imirimo imutunze yo gucuruza yatangiye akiri muto kandi ikaba imutunze neza yongeyeho ko nk'umubyeyi atatinyuka gucuruza abana yavuze ko yohereje abana b'abakobwa kujya gukorera abana be mu gihugu cya omani avuga ko iyo bagezeyo babaha umushahara ko niyo bashatse gutaha bagaruka yatanze urugero rw'umwana w'umukobwa yoherejeyo akagenda agakorera amafaranga ubu akaba yaragarutse mu rwanda akaba yirihira kaminuza uyu mukecuru yemeye ko yari aherutse kohereza abana b'abarundikazi bane avuga ko abakura mu gihugu cy'i Burundi kuko yabayeho igihe kinini yavuze ko yari yohereje abakobwa bane mu minsi ishize umwe akanga kujyayo uyu mukecuru akamuha itike agasubira iwabo i Burundi abandi batatu bari bemeye kugenda bafatiwe ku mupaka w'u rwanda na tanzania bavuga ko bari bagiye gufatira indege muri tanzania ibajyana muri oman aba bafashwe bagaruwe mu rwanda uwunganira umukecuru avuga ko ibyo umukiriya waregwa atabyita ibyaha ko yohereje abana b'abakobwa abashakira akazi ku bana be baba muri omani yongeyeho ko hari umwana w'umukobwa umwe wari watwawe n'uyu mukecuru ubushinjacyaha bwatumije agasobanura imirimo uko iteye kandi ngo yamaze gutanga ubwo buhamya asaba ubushinjacyaha ko bwamusubiza ibyangombwa bye agasubira muri omani uyu munyamategeko yavuze ko ubushinjacyaha nyuma yo kubaza uyu mukobwa bwamwemereye gusubira muri icyo gihugu ndetse akanyura no ku kibuga cy'indege i kanombe yabwira urukiko ko iyo aba ari umuntu wajyanwe kugurishwa nk'uko ubushinjacyaha bubyita butari kwemera ko asubira muri ibi bibazo yakomeje abwira urukiko ko iyo uyu mukobwa aba ari mu bibazo nk'uko ubushinjacyaha bubivuga nawe ubwe atari gusaba ko yasubira muri omani uyu munyamategeko yasabye urukiko ko rwarekura uyu mukecuru kuko ageze mu zabukuru kandi akaba afite indwara zikomeye zirimo diyabete ndetse na sima ubushinjacyaha buvuga ko iyi mpamvu idahagije kuko muri gereza hari uburyo abarwayi bitabwaho bityo bagomba gukomeza gufungwa umushinjacyaha yavuze ko uyu mukecuru aramutse afunguwe by'agateganyo yasibanganya ibimenyetso cyane cyane ahohotera abashyize hanze umugambi we wo gucuruza abantu icyaha nk'iki cyo gucuruza abantu kiracyari gishya mu rwanda umwaka ushize abategetsi bakuru b'igihugu bumvikanye bavuga ko iki cyaha kiriho kandi gikwiye guhagurukirwa igitabo cy'amategeko hano y'u rwanda giteganyiriza uwahamwa n'ibi byaha igifungo cy'imyaka kiri hagati y'icumi na cumi n'itanu n'ihazabu y'amafaranga miliyoni icumi kugeza kuri makumyabiri mu gihe abantu bacurujwe hanze y'igihugu umucamanza yimuriye iburanisha ku wa gatanu akazabanza kumva bamwe muri aba bana b'abakobwa bagaruwe bari bajyanywe muri omani umucamanza akazabona gufata icyemezo cyo kuba yafungwa uregwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze cyangwa se yaguma muri gereza asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali uyu murima rusange w'igihugu cy'uburundi barundi dufise akaranga k'igihugu cy'iteka
ukinira inzoga yanjye wanyoye nanjye ukambana ngaho ngaye ndakura ndakura mbeje urazi condi Wuuwe! abona icuri nibatakibona ahubwo icyo tutazi nico uzovamo Wuuwe! umuntu anyuze bakanga kuyiriha murabona abo babishe n'imbwa zawe mpeze amafaranga yawe Imbwa.
nibonye utegerayo zita Eh, mureke ntiwikwegera agasho umunyama yose ngo yategwa n'uko mukana n'abategetsi bakomeye Wuuwe! cyose ndayamuhebera kuko abategetsi bakomeye sibo bamutuye kunywera inzoga urazi ngana ziranguye zinzinze mpeze amafaranga yawe utayampereye ubwira iki nanjye mvana eh nkorako kubona umugabo nkorako akira basituye muri irenze itonda Eh.
muwavuba ura byose ngo uruhukire mu gasho uwo niko ameze n'abandi bama bayamuhebye Ah.
jewe abo bahora bayamuhera niwe bamutera ubuhimbiri uti ni umuhimbiri we abo bategetsi nabo yitwaza jewe ndazi ko ata mutegetsi n'umwe yiyubaha yokwemera gushigikira ubuhimbiri nk'ubu umutegetsi nyawe ntiwugwanya ikibaho gituruka hose Arasaze.
atarazi icyo apfana n'uwagikoze hereza amafaranga yanje Urasara.
iteka ry'umutware riva ku ngendo yo kubahiriza amategeko atarabye nkunzi twirinde gukingira ikibaba inkozi z'ibibi dushire imbere intwari ibereye ubuntu n'ubutwari bishinga imizi mu gihugu ako ni akamo mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground ku mfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika mu mugambi uburundi bwacu kazoza kacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tugaruke mu rwanda kandi abenshi mu banyarwan- mu banyarwanda baganira n'ijwi ry'amerika eh, barinegura ko ururimi rw'ikinyarwanda ruriko rugenda rutituka ibyo babivuze mu gihe itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwa kabiri hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi eh, kavukire abariko bategura uwo munsi babwiye ijwi rya amerika ko ururimi rw'ikinyarwanda rudakeneye amajambo ariko ngo akanovera kago kariko kagenda gatituka ni inkuru ya tabita mukamusoni
ikinyarwanda ni ururimi rufite amajambo yago kandi rwikwiye muri iki gihe urwo rurimi rugenda rutituka kubona umwana umuyabaga cyangwa umuntu ari mu myaka iri hagati na hagati avuga ikinyarwanda kitavanze ni imboneka rimwe mu rwanda akenshi usanga umuntu ariko aravuga nko mu manama cyangwa mu biganiro rusangi akavuga ikinyarwanda kivanze n'icyongereza n'igifaransa abenshi bavuga ko mu kinyarwanda batira kandi ngo biremewe amajambo menshi yagiye ahindurwa hakoreshwa amatirano yo mu zindi ndimi igifaransa cyangwa icyongereza gasake augustin umwanditsi w'umunyarwanda asaba abamenyesha amakuru n'abanyepolitike gufasha leta guhimiriza no kwigisha ururimi abanyagihugu ikinyarwanda kitaribagiranwa mwebwe mugera kuri rubanda benshi ni mwe mwakwiye gufata- gufasha leta kugira ngo nk'icyo gitekerezo uvuze kigende nyine abake- abaturage bakimenye n'abarezi cyane cyane turi kwibanda ku bana b'abanyeshuri kuko nyine uburere uburere nibwo buba- bagomba guturukana hasi ba- babukurana kugira ngo babone nyine ruriya rurimi runoze ikinyarwanda kinoze ariko nkamwe b'abanyamakuru noneho nimubishyiramo imbaraga mugafasha leta abaturage bazarushaho kubyumva bumve kuko ko bifite agaciro ariko abamenyesha amakuru muri iki gihugu bavuga ko nabo nyene ikinyarwanda kavukire batakizi kuko usanga amajambo bakoresha nabo nyene ari amatirano ugiye kureba mu kinyarwanda mu bisanzwe ikinyarwanda kirakene ngira ngo turi kuri stade nawe wabibonye na stade ubwayo nta kinyarwanda gihari niyo bandika ba- ngo ni sitade bivuga ngo cya gifaransa uko kivuga stade ariko ukabishyira ngo sitade ukagerageza kubyandika ukurikije uko mu kinyarwanda bisomeka natwe tubonye ayo magambo byadufasha ukamubona unishimiye kuba ukoresha ururimi rwawe rwuzuye ariko iyo utiye hari igihe rimwe na rimwe nawe ubwo ugaruka ukibaza ese ijambo navuze abo nabwiye ba banyarwanda bari hasi mu giturage babashije kuryumvira ariko kubera ko bisa bisa navuga ngo ni nk'umuco niyo ujya no mu giturage usanga hari aho nabo batira uyu munyeshure yiga mu mwaka wa gatanu w'amashure mato asaba urundi rwaruka n'abanyarwanda bose gukoresha ikinyarwanda kavukire kandi bakagiha agaciro nk'uko baha agaciro indimi mvamahanga tuba tuje kwimakaza umuco nyarwanda mba nshatse kuvuga yuko tugomba kuzajya tuvuga ikinyarwanda kuko turi abanyarwanda kandi ikinyarwanda ari ingenzi mu gihugu cyacu tugomba kuvuga ikinyarwanda tutagiye mu byongereza cyangwa igifaransa n'ikinyarwanda ari ingenzi amasaha twiga arahagije cyane twiga ikinyarwanda tukakimenya tukamenya kandi tukanagitsinda ubutumwa nabaha ni uko bagomba kuvuga ikinyarwanda kuko bari mu gihugu cyabo ntabwo ari hanze ngo bakoreshe izindi ndimi bagomba gukoresha ikinyarwanda nacyo nubwo n'izindi ndimi bazikoresha ariko n'ikinyarwanda bakagikoresha kugira ngo bakimenye bitazajya bibagora kandi bari mu gihugu cyabo bitwa ngo ni abanyarwanda gasaka ati ababyeyi n'abigisha bakwiye kwitanga gusumbya kugira ikinyarwanda kigumane agaciro kaco naho nibabandanya kukivanga n'izindi ndimi zizokimira cyane cyane ababyeyi ariko n'abarezi by'umwihariko ikibazo ni ukubona umwanya wo kwegera abana bakabigisha uko ikinyarwanda cya kera cyavugwaga n'ikinyarwanda cy'ubu ngubu kirimo kugenda gitesha agaciro ikinyarwanda cy- cy'umwimereri ababyeyi bakwiye kugira umwanya uhagije wo kuganira n'abana duhora tubivuga tugahora tubyibutsa ariko nta mwanya bafite kandi haje n'iterambere noneho rituma barangara ariko noneho iryo terambere nibariha agaciro cyane kurusha ururimi eh, ntaho icyo gihe umwana azagera naho muri iki gihugu abantu benshi batira amajambo aho mbere usanga n'abategetsi bakoresha amajambo y'amatirano ugasanga hari n'amajambo yemewe kandi yashyizwe mu kinyarwanda akuwe mu zindi ndimi nk'igifaransa cyangwa icyongereza gasaka avuga ko ikinyarwanda ari ururimi ruryoshye rwiza rwikwiye ahubwo ni ukuruhesha agaciro kuva na kera na rindi izo ndimi mvamahanga zitaraza kuko rwari rusanzwe rukora i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika
umurima rusange w'igihugu cy'uburundi barundi dufise akaranga k'igihugu cy'iteka
ukinira inzoga yanjye wanyoye nanjye ukambana ngaho ngaye ndakura ndakura mbeje urazi condi abona iyo curi nidatakibona ahubwo icyo tutazi nico uzovamo umuntu hanyuze bakanga kuyiriha murabona abo babishe n'imbwa zawe nteze amafaranga yawe Imbwa.
zita mureke niwe wikwegera agasho abanyama yose ngo yaterwa n'uko dukorana n'abategetsi bakomeye
cyose ndayamuhebera kuko abategetsi bakomeye si bo bamutuye kunywera inzoga urazi ngana ziranguye zinzinze nteze amafaranga yawe utayampereye ubwira iki nanjye mvana eh nkorako kubona umugabo nkorafu akira basi tuyamurihire nzitonda Eh.
muwavuba ura byose ngo uruhukiye mu gasho ubundi ko ameze n'abandi bama bayamuhebye Ah.
jewe abo bahora bayamuheba nibo bamutera ubuhimbiri uti ni umuhimbiri we abo bategetsi nabo yitwaza jewe ndazi ko ata mutegetsi n'umwe yiyubaha yokwemera gushigikira ubuhimbiri nk'ubu umutegetsi nyawe ntiwugwanya ikibaho gituruka hose Arasaze.
atarazi icyo apfana n'uwagikoze karize amafaranga yanje Urasara.
iteka ry'umutware riva ku ngendo yo kubahiriza amategeko atarabye nkunzi twirinde gukingira ikibabi inkozi z'ibibi dushire imbere intwari ibereye ubuntu n'ubutwari bishinga imizi mu gihugu ako ni akamo mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground ku mfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika mu mugambi uburundi bwacu kazoza kacu
mbere ko dusezerana incamake y'amakuru twabashikirije abitegekanijwe ko imodoka zitwaye ibifungurwa n'imiti zije uno munsi kuwa gatatu mu bice bigeramiwe n'intambara muri siriya aho abantu ibihumbi n'ibihumbi badashobora kuronka ibyo bakeneye ibyatojwe bishasha byasohotse uno munsi kuwa kabiri eh, uno munsi kuwa gatatu bitangaza ko umugwiza atunga donald trump ari imbere cyane y'abo bahiganwa mu mugambwe w'abarepubulika imbere y'amatora yo mu mu- amatora ya mbere yo kwitegurira amatora mukuru y'igihugu yo mu mwaka muri uyu mwaka mu kwezi kw'icumi na rimwe amakuru twari twabateguriye eh, kuri iyi saha aha niho agaruki- agarukiye inshuti z'ijwi rya amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu ufashe amajwi agashyira hamwe ibiganiro byacu ni innocent eh, kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo tubasezeye tubifuriza umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.